yabaye
iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi bwizwaho nanjye venuste nshimiye imana mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza kubafasha gushaka abanyu mwaburanye abagiye kwiga mu mahanga ntibagaruke kandi ntibakome ngo mumenye ko bariho abana bahungiye muri kongo ari bato cyane na n'ubu bakaba baraburiwe irengero murumva igice cya mbere cy'inkuru ndende y'umwana wahunze aturutse intongwe akarokokera kabgayi ariko murumuna we bari kumwe akaba yaraburiwe irengero kandi yararokokeye kumuremera turakira kandi umugabo wagiye ku rugamba agasiga atisize n'uwo yabyaye ndakira umubyeyi ushaka umwana abereye nyina wabo yagiye babwirwa ko anyarukiye i burayi yarangiza kwiga akagaruka i burundi nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona hashize imyaka cumi n'ibiri umusore w'umuhungu w'umunyarwanda jean bosco musengimana yavuye mu rwanda agiye kwiga mu buhinde agiye agiye kwiga muri kaminuza yitwa asharia institute of technology mushiki we teresia ikitegetse ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha musaza we ikitegetse atuye mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka rwamagana umurenge wa gahengeri akagari ka kibare umudugudu wa karutimbo dufite musaza wacu wabuze ndagira ngo mudufashe kumushaka umusaza wanyu yaburiye he yagiye agiye kwiga mu buhinde yigayo imyaka ibiri nyuma y'imyaka ibiri ntabwo twongeye kumubona yagiye bibiri na cumi yagiye mu buhinde arabura ntimwongera kumubona
yagiye agiye kwiga hanyuma ikigo yigagaho yaje kukivaho ku mpamvu ze nazi kuva yava muri icyo kigo ntabwo twari twongera gukominikana nawe twaramubuze burundu uwo musaza wawe yitwa nde nsengimana jean bosco musengimana jean bosco ajya kwiga mu buhinde yagiye leta y'u rwanda ibizi cyangwa mwamwohereje gutyo ku bwanyu Eh, yagiye ku buryo buri pije hanyuma se ageze mu buhinde yigeze abwira ambasade y'u rwanda ko hari oya mwebwe se mumwohereza mu buhinde hari i- urupapuro mwabonye rubagaragariza kaminuza agiye kwigamo rubereka ko iyo kaminuza ibaho koko
yego
W- wowe ko numva ukiri ukiri mutoya eh, ni ni musaza wawe aba ufite ababyeyi ababyeyi ndabafite
none ababyeyi bawe banyu nabo bibaza aho umwana wabo ari Eh, ababyeyi banjye nabo bifuza kumenya aho ari bose bakamenya niba anakiriho nyine ntabwo tuzi amakuru ye mu by'ukuri niba ariho cyangwa se yarapfuye none se muri kino kiganiro agasaro kaburaga ni wowe ubatwaje ijambo bagutumye yego cyangwa se ni ukumva waba uda- ukumbiye musaza wawe ukavuga uti reka nigire kuri radiyo nshake musaza wanjye menye amakuru ye ababyeyi bawe mwarabiganiriye bazi neza ko kino gikorwa cyakuzinduye urimo ugikora
yego twabyumvikanyeho wambwiye yuko yavuye mu ishuri rya mbere yagiye agiye kwigamo akajya mu rindi iryo rya kabiri yagiyemo ryo urarizi oya irya kabiri ryo ntabwo turizi kuko nyine abanyeshuri be bagenzi be biganaga b'abanyarwanda nibo baduha amakuru ko yavuye mu kigo na ahantu ya taransifaye nta muntu n'umwe wahamenye abo babahaye amakuru se babwira ko yavuye aho yigaga bababwiye impamvu yahavuye hari icyo mwamenye Eh, ib- ibyo batubwiye ni uko nyine atari yarakunze imico y'icyo kigo bitari guhuza nawe na karaseri ziwe n'imyumvire yiwe
none se niba yaragiye mu buryo bwa purive nk'uko bivuga buri mubyeyi yishyurira umwana we kugira ngo ajye kwiga jean bosco musengimana ni mu mwishyurira ni ababyeyi bamwishyurira iyi myaka yose ishize ahinduye ikigo mwakomeje kumwishyurira mwakomeje kohereza amafaranga yo kwiga cyangwa se ntayamwohereje
ntayo twohereje kuko nyine niwe wahamagaraga tukamuha asaba amafaranga ubwo urumva kuva yava aho ngaho ntabwo twongeye gukominikana nawe ubwo urumva nta yandi mafaranga bigeze bohereza ariko se tereziya iyo umaze imyaka cumi n'ibiri utabona musaza wawe yaragiye agiye kwiga ntumuvugishe ntumenye amakuru ye uba wumva ari hehe
natwe turabyibaza rimwe na rimwe ngewe igihe mba numva ntanakiriho kuko nyine kubw'igihe kirekire gishize nta makuru yiwe ariko nyine nanone wumva ko nyine nta mpamvu n'imwe umuntu yashingiraho avuga ko atariho nyine umuntu akibaza kumenya aho ari nta mpamvu ihari kugeza ubu igihe cyose nta makuru y'umuntu uzi ntabwo ushobora guhita uvuga yuko atakiriho ariko se tereziya uri mu rwanda hari abana benshi benshi ibihumbi n'ibihumbi bava mu rwanda buri mwaka bagiye kwiga mu mahanga u rwanda ni kimwe mu bihugu bya afurika bifite ababihagarariye benshi mu bihugu by'amahanga u rwanda rufite uruhagarariye mu buhinde mumaze kubona yuko musaza wawe umuvandimwe wanyu uko adahari mwigeze na rimwe mwibaza muti uwakwifashisha ambasade y'u rwanda mu buhinde kugira ngo tumenye amakuru ntabwo agomba kuba yaragiye kwiga yoherejwe n'u rwanda umunyarwanda wese aho ari aba arebwa n'u rwanda uhagarariye u rwanda areba abanyarwanda bose icyo kintu mwigeze mugitekereza mwigeze mushaka kwifashisha ubutegetsi bw'u rwanda kugira ngo bubafashe kumenya aho umuvandimwe wa nyari
twarabitekereje ariko nyine rimwe na rimwe tukanga kubikora wenda tugira ngo wenda kubw'umutekano wenda kubwo wenda hari impamvu yabimuteye ariko byakomeje kuba igihe kirekire nyine noneho dushaka gusaba ubufasha kuko nyine hashirimo igihe kirekire tutamubona ubu se none kuri ku ijwi ry'amerika bigiye kumenyekana yuko musaza wawe jean bosco musengimana umaze imyaka hafi icumi cumi n'ibiri utamubona utazi aho ari kandi yaravuye mu rwanda agiye kwiga ubu noneho witeguye ko bimenyekana
ubu ngubu ndabyiteguye iyo utekereje ko hashize imyaka ingana nk'iyo navugaga umusaza wawe uko umuzi yari umuntu wagenda akamara imyaka yose ataguhamagaye adahamagaye nyina adahamagaye se mbese yari nyamwigendaho muri kamere ye yari umuntu wamara igihe kingana gutya atabavugishije oya ntabwo ariko yari ari iyo utekereje utekereza ko ari iki cyatuma ahitamo kutabavugisha
ngewe ku bwanjye ntekereza ko wenda hari nk'imbogamizi yahuriyemo aho hanze kuko nyine ari ahantu ari yageze bwa mbere zigatuma nyine adashobora kuba yakominikana natwe umusaza wawe ajya mu buhinde yari afite imyaka ingahe
ari muri renji ya makumyabiri na makumyabiri n'itanu ntabwo ntabwo icyo gihe nari nkizi neza kuko yagiye ndi mutoya urumva hashyizemo igihe kirekire tukimubura mbere nibwo nyine byabaga ari ikibazo nyine bahangayitse cyane ku buryo gusinzira byabaga ari ikibazo ariko nyine ubu ngubu urumva hashyizemo igihe kirekire nyine twabaye nk'abasa nk'abihayemo amahoro ariko nyine bitavuze yuko tumutekereza twibaza kumenya aho ari
nyuma y'imyaka icumi utingiye mu kiganiro agasaro kaburaga n'ibibi by'imana nzabona musaza wanjye ni iki gituma wumva yuko noneho ubu ngubu ushobora kumubona
ubu ngubu impamvu numva ko nshobora kumubona ni uko nkunda gukurikira ikiganiro cyanyu nkagenda numva n'abandi nabo bameze nkatwe bagenda babona abantu babo nizeye yuko nyine radiyo ijwi ryigira iri bubifashemo
tereziya ni iki na yahe makuru waba ufite utigeze usangira n'abandi usangiza abandi wumva wambwira uti aya ngaya undi yakubwiye azagufashe kugira ngo ushakire musaza wawe ni ikihe kintu kindi wari uzi utigeze uvuga ariko cyamfasha kugira ngo nzagihereho mu gukora ubushakashatsi bwanjye kugira ngo ngushakire umusaza wawe ni amakuru yandi arenze ku yo nakubwiye nyine ni amakuru arituye ajyanye n'ibura rya musaza wanjye navuga na abandi niba musaza wawe akumva muri kano kanya aho ari hose imana ikaba imukomeje akaba akiriho ni iki ushaka kumubwira asanzwe mbiha abandi bose baje muri kino kiganiro wowe umunota umwe uwufate hanyuma umubwire icyo ushaka kumubwira
aho ari hose turamusuza cyane famille ye iramukumbuye cyane iramukunda cyane twifuza kumubona abaye adukunda natwe ariko twumva yatwigaragariza kuko turahangayitse cyane n'ibyo namubwira tereziya ikitegetse rero ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ntegereje yuko mpa bimwe mu bimenyetso wanyemereye birebana n'amashuri umusaza wawe yagiye kwigamo kugira ngo tubihereho tubikomerezeho tugufashe kumenya aho yaba aherereye nongere ngushimire ko waje muri kino kiganiro kandi nkwifurije kugira amahoro murakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane umwana w'umukobwa esiteri mukangenzi yarahunze ahunga aturutse ku gikongoro yari umukobwa w'imyaka hafi cumi n'itandatu ahungana na basaza be babiri bajya muri kongo nyuma yaho basaza be baje kugaruka mu rwanda ariko mukangenzi ntiyagaruka aherereye he? nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani murumuna we uwiragije angelique aramushakisha atuye mu karere ka kirehe umurenge wa musanze akagari ka gasarabwayi umudugudu wa gasarabwayi nari nje kurangisha gushakisha umuvandimwe wanjye yabuze mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yego bari bahunze ba- bajya ahawuze yitwa muri sayiri ijyanye n'abavandimwe be ba- bari umusaza umusaza wanjye na musaza wanjye wundi ni mukuru wanjye ariko se uyu nguyu urangisha ko nuva uvuga umwe mbere yo kuvuga abandi uwo wa mbere uba ari ku isonga yitwa nde uwo ndangisha yitwa mukangenzi siteri ahunga muri mirongo cyenda na kane yahunze aturuka he muri perefegitura gikongoro segiteri ngigi hanyuma ahunga hari mu kwezi kuhe kwa mirongo cyenda na kane nari umwana ntabwo ndi bubyibuke njye ni njye wari muto cyane niyo mpamvu tutanajyanye njye nasigaranye na mama wowe se icyo gihe yari afite imyaka ingahe nabajije mama ambwira ko ashobora kuba yari afite nka cumi n'itandatu nawe mama ntabwo kubera igihe cya kera yakuze mu gihe cya kera ntabwo yagize amahirwe yo kugenda ajya mu mashuri n'iki ntabwo ibintu by'imyaka nta- iyo umumaje arakubwira ntabwo abizi neza ariko yambwiye ko ashobora kuba yari afite nka cumi n'itandatu none se umwana w'imyaka cumi n'itandatu yahungaga iki Ah, nyine ha- ntabwo yari we wenyine twari tujyanye twese muri jenoside hari hariho jenoside Mhm, twese twari turi guhunga mhm.
na- njye nawe umwana mutoya turagenda na mama n'abavandimwe banjye nyine abo bose tugeze bambwi- niko bambwira tugeze ku muhanda imodoka zaringu zabaye nkeya bo baragenda mama avuga ko twe turi bugende nyuma ubwo rero ntabwo twagize amahirwe yo kugenda byarakomeje biba iby'intambara nyine twe birangira tutagiye bo bagiye bagiye baragiye baza kugerayo kuko mama nyuma yaho yakomeje ashakisha nyine nyuma bimaze gucururuka mama aza gushakisha uko yamenya amakuru yabo ajya muri hasishe hscr abasore aba ariho ajya ararangisha aza kumenya amakuru yabo ko bari amahoro bapanga ko igo- i- izabazana hanyuma mu kuza ntabwo nzi ikibazo niba sinzi ikibazo cyabaye bahita batandukana Mm, sister ahita atandukana na basaza banjye ntabwo nzi ukuntu byagenze kugira ngo bo bo bizane we ntazi ubwo niba baraburanye ku- naho yenda bitari byoroshye ntabwo mbizi basaza banjye baje kuza menye baraje has- niba baraje muri uwo mwaka niba ari nyuma yaho ntabwo mbizi neza none urashaka kumbwira ko mukuru wawe esiteri mukangenzi yahunganye na basaza bawe basaza bawe bo kaza kugaruka we agasigara
Eh,
ubu se ni ni- ni abana bangahe bakomoka iwanyu mu vindimwe bakiri hanze batarataha ntaho kereka we ubwo bari bagiye ari batatu babiri baraza we aba ari we tutabasha kubona mama yaje ku yaje kongera kugerageza ko yabasha ku- kumubona niko yambwiye birangira byanze arekera aho ngaho nyine nta handi yigeze yongera gushakisha ngewe muri uko kugenda ngenda naje gushaka gutanga itangazo ku ku maradiyo yo muri congo umuntu nari mbonye uriyo arambwira ati hari ibitangazamakuru byinshi ntabwo namenya ngo ndagutangira ku kihe ubwo mba ncitse intege gutyo ndabireka maze kubireka rero hashize iminsi nibwo naje ku- gufungura radiyo numva icyo kiganiro cy'agasaro kaburaga ndavuga se ndababona gute nkomeza kugerageza numva nza kumva olivier atanga nomero ze niwe nanyuzeho kugira ngo mbashe kuba mbabonye none se basaza bawe bagarutse bavuye muri kongo muri zayire ya kera amakuru babahaye nyirizina nyayo y'aho mukuru wawe yabaherereye n'ayahe ngo bahise batandukana ngo baraburana imodoka yari yaje kubacyura iza we bamubuze babona bo baba ari bwo bo baza bonyine bo bamubuze ngo yaciye ngo iruhande rw- nyine we yagiye ukwe nabo bagenda ukwabo ya modoka iza ku- kubatwara nyine bazana yaje bamaze kumubura ubu se niba esiteri akumva niba akiriho birumvikana uri hano kugira ngo umushake umubone ariko hari akajambo k'urukundo k'ubuvandimwe mufite uvuga uti niba unyumva ngaho mubwire mubwire ikikuri ku mutima uba ufite umunota umwe ni byinshi ni byinshi namubwira Mm.
icyo namubwira namubwira yuko tumukunda cyane mama yaje kugira ikibazo kubera kumubura ntabwo aba ameze neza yaje kugira epulikasiyo Mm.
kubera ko igihe cyose ahora aba ari kurira ababaye cyane niyo mpamvu namubwiye ati nzagerageza uko nshoboye kose ndebe ko twabasha kumubona cyangwa tukamenya niba hari n'abamukomokaho ubwo rero twamubwira yuko tumukunda cyane cyane kandi tumwibuka buri munsi tutajya tumwibagirwa niba hari abantu bamukomo hari abana bamukomokaho cyangwa yenda yaba yaragize n'amahirwe yo kuba yashaka n'umugabo mana idufashije twabasha kumenya amakuru ye rwose turamukunda pe kuko kuva twamubura buri muntu umwe wese yagize ikibazo mbega twagize twa- twacitsemo igikuba amenye yuko tumukunda pe tumuhoza ku mutima wiragije angelique ndagushimiye kuba wizeye ikiganiro agasaro kaburaga ndizera ko mukuru wawe esiteri mukangenzi niba yakumvise azatugeraho ariko natwe tugiye gukora ubushakashatsi busanganywe turebe ko eh, twagira icyo tugeraho twagufasha kugira ngo tumenye aho aherereye ngaho rero ukomere ukomeze ugire akazi keza witeze imbere kandi ugire amahoro murakoze cyane imana ibahe umugisha myinshi kandi nejejwe no kuba mwafashe uno mwanya mukaba mubashije kuba tubasha kuganira imana ibongerere kandi ikomeze kubibaho imbaraga ibyo mbifurije kandi mbifuriza no gukomera no gukomeza gufasha abanyarwanda n'abandi bose babagezaho ibibazo baba bafite mu izina rya yesu amena
agasaro kaburaga
hano mu kiganiro agasaro kaburaga mumenyereye ko twakira cyane abana bashakisha ababyeyi babo abatubwira ko batigeze babona abo bita papa kubona umubyeyi w'umugabo uza mu kiganiro asaba guhura n'umwana yabyaye akiri muto ntibisanzwe nubwo bibaho muri kano kanya rero ndakira murinda george martin yabyaye umwana batandukana atamwanza agiye ku rugamba atuye mu karere ka gicumbi mu kagari ka horezo mu murenge wa kageyo umudugudu wa musetsa ngewe nabaye umusirikare muri nare muri mirongo inani n'umunani nagiye ku kosi entebe ya political science cyangwa education muri iyo kose rero mazeho igihe nari mfite hari abantu benshi twabari inshuti zanjye of course nimwe naboneye n'iyo nshuti nza kubyara umwana hanyuma subira i kampala nyine kose irangiye nikongera kubonana ariko aho hantu bahita n'entebe ariko bahita sanizi hanyuma ese uwo mukobwa yari atuye aho sanizi nyine tugisite ariko hitwaga runyo iyo uri kuri ako gasozi rero uba witegeye neza entebe eyapoti hasi yaho hari perezidensiyo rezidensi iruhande rwaho hari ikigo cya polisi hanyuma hirya gato iyo usubira ikamara hari ikigo cy'abasirikare cyitwa gatabi uwo mudamu rero yitwa tumusine magureti yari afite akana k'agakobwa ndibuka izina rimwe gusa yitwaga beti kari gafite nk'imyaka itanu cyangwa ine itanu gutyo sinitaga ku by'imyaka cyane ako kari akana gashobora kuvuga kagenda kiruka kameze neza kari nko mu wa kabiri ureba ni nko mu wa kabiri cyangwa mu wa mbere nawe hanyuma rero nza kubyara umwana w'umuhungu kuko nayo mfite mukuru wanjye wari wari wakoraga kameruni mbyaye umwana uwo mukuru wanjye kuko yari yaje kunsura ku kose mwita kameruni ariko ntabwo nayo namwita izina ryenyewe namwize kameruni gusa anatana ntegereje ko yenda azamwita izina rya nyaryo yenda n'iryo rya kameruni nayikugeka nari kurekeraho ariko nkamwita mu mazina so sore ntabwo nashoboye kubatinda kuko nyuma yaho twaje kuza mu rwanda ntabwo sinasubiye kumva amakuru yabo abantu rero bari ku rugamba kari akazi katoroshye ntabwo nashoboye kumenya amakuru yabo none se nkwibarize kuva umwana yavuka ukiri ku ishuri entebe wajyaga umubona ukamubonana na nyina umwana wawe w'umuhungu wagize amahirwe yo kumuterura no kumusezeraho mbere y'uko usubira reka nkubwire iyo nsabizi itisemuze ko kera cyaki kigo cya karica hwati ibintu bya karica ibintu nk'ibyo noneho uwo mudamu niho yabaga niho yabaga kandi hari hafi y'ishuri ku buryo najyagayo firikwenti rero na nimugoroba najyagayo uwo mwana ndamuzi cyane ndamuzi cyane kuko yari umwana muto cyane nk'amezi abiri nibwo muheruka uhamagawe ugiye gusubira mu rwanda akanya ko kumusezeraho ntabwo nakabonye pe ntabwo nakabonye byari ibintu bya ntabwo ntabwo ntabwo byari byoroshye ntabwo nawe gusubira intebe kujya kubasezera ninshaka umwe nkabona babiri bombi witeguye kubabona nawe uramukumbuye of course kuko icyo nshaka kukubwira ubu narashatse mfite umudamu mfite n'abana ntabwo navuga ngo ndamushaka ku buryo wenda twasubirana ariko byimisha kubabona pe kubumva ku- kubabona cyane cyane nk'uwo mwana umwana se umwana se ko ari uwanjye akamenya se akajya mu bandi nk'ibyo nta bindi ba ndumva ari ibyo nasobanura
ndagira ngo mbonereho hano mu kiganiro agasaro kaburaga kugushimira eh, cyane ku mugaragaro kubera ko hari abandi bagabo eh, baza hano mu kiganiro eh, nkabahuza n'abana babo ariko bakabanza gutseta ibirenge bavuga bati "Uyu mwana namubyaye ryari namubyariye hehe badashaka n'abana bambwira bati dufashe du- duhuze na ba data banze kutwemera kandi turabazi aho bari ariko ntabwo batwemera birashimisha cyane kumva umugabo na mugabo uvuga ati umwana ni uwanjye naramubyaye ndashaka kumubona ni igikorwa cy'indashyikirwa ubwo rero mbigushimire ku mugaragaro ariko nongere nse no gusubiza inyuma gato aho ngaho shanizi ababyeyi ba tumusime margaret bari bakuzi ntabwo bari bandaze sace uretse ko nabiteganyaga kugira ngo isi nari nari nkiri muto nari nkiri umujene ntabwo ibyo nabijyagamo ntabwo ngo leta y'umuntu najyayo najyayo nkajya kubasura ariko bari babizi bari babizi kuko nta- ntabwo ntabwo umuntu yenda gutwita kandi yabaga hafi y'iwabo ahubwo na- nateganyaga kuzajyayo ariko ntibyakunze none se muri iyi myaka mirongo ingahe ishize uri mu rwanda uzi ko ufite umwana i bugande ntabwo wigeze utekereza ngo uvuge uti reka nzashaka akanya nyaruke njye kureba eh, niba bakiriho ako kanya ntabwo kabonetse ntabwo kabonetse ariko kandi kubera wenda akazi nari ndimo ntabwo- nta mwanya nari kubona wo kujya gushakisha ahubwo nagize umugisha numvise iki kiganiro cya gihita kuri voice of america ndavuga nti ok i can try that way nibishoboka bizanyuramo nibidashoboka cyane nkabyihorera nawe agiye kujya guturesinga ayabye ni amadepanse menshi ntabwo nabishobora kandi noneho ngeze mu zabukuru ntabwo by'ukuri ntabwo nabishobora pe iki gikorwa cyo gushaka uyu muhungu wawe eh, barumuna be bari aho ngaho mu rwanda barabizi ko bashobora kuba bafite muri mukuru wabo u- uri i bugande mbese eh, n'umufasha wawe aho ngaho mu rwanda iki- iyi gahunda urimo yo gushaka uyu mwana w'umuhungu warayimubwiye arayizi ni igikorwa nabo bashyigikiye kandi bemera reka rero nku- nku- nkubwire ntabwo nari kubabwira nanjye ubwanjye ntabizi urumva ntabwo nari kubabwira nanjye ntabizi ahubwo nategereje ko wenda nagira icyo ifatika menya ariko nzi ko batabyanga barabi- barabishaka pe babyanga bate wabyanga bate ujya ku mubyeyi ari we wamuha wa mugani niba ufata icyemezo ntabwo ari abana ndetse nibo bafatira icyemezo abantu bose baje hano mu kiganiro agasoro kaburaga mbere y'uko eh, mbasezeraho mbaha umunota umwe kugira ngo bagire icyo babwira uwo bashakisha uyu muhungu wawe eh, Cameron urahamya yuko nyina yamwigishije ikinyarwanda cyangwa se yamwigishije uruganda akaba umubwire mu rurimi ushaka umubwire ijambo rimwe cyangwa abiri cyangwa atatu ufite umunota wose umubwire impamvu umushaka n'icyo ufite ku mutima ah, utamubwiye muri iyi mi- myaka yose ishize ariko wifuza kumubwira niba kumva icyo namubwira cya mbere ni uko kuba ari igihe mfashe iya mbere si uyu munsi mbitekereze byamporagamo pe kuba mpora mbitekereza kandi nkamushaka bivuze ko mushaka egizagiti by'ukuri ntabwo ari ukumushaka gupfa kumushaka gusa ndamushaka icya mbere ntabwo nezezwa n'uko umwana wanjye yajya abona umuntu akavuga ati yenda uriya ni papa yenda uriya ni papa akabaho nko- nk'imfubyi kandi afite ababyeyi ibyo ntabwo ngishaka ikindi cya kabiri ku bamurera bamutunze ntabwo bwari ubushake bwanjye bwo kuvuga ngo reka mujugunye cyangwa mutebe iki byose ni impamvu yabiteye kandi yumvikana kuba rero mushaka ubu ngubu nkina niya nkoni hira igihe yuneva no icya gatatu rero ni ukuri na- nzanezerwa cyane cyane for the first time in my life nzanezerwa mubonye kuko mpora nsenga buri gingo nzamubone yenda numve ko wenda yapfuye cyangwa ariho niba ariho nzahorana nawe niba atariho sohora ubu twese tuzapfa nzi ko nawe azanezerwa reka nabyumva nanjye kandi nzanezerwa cyane nzanezerwa ku by'ishuri igihumbi kurusha uko anezerwa murinda george martin ndagushimiye cyane ku urwo rukundo ugaragarije umuhungu wawe hano mu kiganiro agasaro kaburaga ndahamya ko akumva ariko nkwijeje ko eh, tugiye gukora ubushakashatsi bwacu bwimbitse turebe yuko twamugeraho nzashimishwa nuko nzamubona nkazabahuriza hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga hagati aho nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane nama kandi mugerageze mushakishe nzaba numva mwongera kumpamagara eya positive cyangwa negative nta kibazo yego nzabyakirwa nzabyumva
agasaro kaburaga
mukomeje kumva agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika undi ushakisha umuvandimwe we ni bertilde mukarugwiza amaze imyaka mirongo inabonanye na mukuru we wavuye mu rwanda ajya muri uganda mukarugwiza atuye mu karere ka muhanga umurenge wa nyamabuye akagari ka gahogo umudugudu wa nyarutyamu ya gatatu ndashaka umuvandimwe wanjye witwa mukamurangwa serafina
uwo muvandimwe wawe byagenze gute mwatandukanye mute
Eh, umuvandimwe wanjye njye nari umwana muto ajya mu gihugu cya uganda nyuma ntabwo nakunze kumumenya kuko yajyaga aza kudusura rimwe na rimwe Eh, muzi ngewe yadusuye inshuro ebyiri Eh, bwa mbere nari nari nkiri mutoya ntarasobanukirwa rwose ariko nyuma ubwo umubyeyi wacu mama utubyara yari amaze kwitaba imana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi uwo muvandimwe serafina yaje kumenya ko mama yapfuye aza kudusura ava mu rugo asubiye uganda atubwira ko azagaruka kureba uko tumeze muri mirongo inani kuva muri mirongo inani kugeza magingo aya ntabwo turongera kumubona turacya- turasa nkaho tukimutegereje amaso yaheze mu kirere ni muri urwo rwego rero nifuje ko mwamfasha kumushakisha kugira ngo tumenye niba akiriho cyangwa atakiriho
none se asubira muri uganda yari agiyeyo kubera ko yahashatse ahafite urugo yari agiyeyo ahakora yarasubiyeyo ajyanywe n'iki Eh, ya- niho yabaga yari ahafite urugo yari atuye hehe nyirizina aho ngaho muri uganda
yari atuye kampala aho bita nyamwongo muri iyi myaka yose ishize nta yandi makuru ye mwamenye
nta yandi makuru twamenye hari umuvandimwe wanjye wo kwa mama wacu basa nk'aho babanaga muri karitsiye zimwe uwo muvandimwe we yagarutse mu rwanda n'umugabo we ariko uwo wacu witwa serafina we amubwira ko agiye kuva kampala a- akazajya gutura aho bita kasese nyuma umuvandimwe wo kwa mama wacu ntiyigeze amenya niba yaravuye kampala cyangwa yaragiye kasese ubwo ni ugukekeranya muri rusange ntituzi niba akiri kampala ntituzi niba yaragiye kasese none niba akumva amagingo aya mwibutse ababyeyi banyu bitwaga bande we ntabwo twari duhuje papa yego ariko mama wacu yari umwe papa we yitwaga kagwigwi silivesitire mama we yitwa kankindi gaudensiya
akaba ari nawe mama wawe ari nawe ari nawe mama wanjye hanyuma papa wanjye yitwaga rukebesha gaspari ubwo iyo yazaga kudusura yazaga kudusura aho mama yari yarashatse aho kwa rukebesha gaspari ariwe papa wanjye none se nta bandi bavandimwe uretse wowe afite mu rwanda ambwiraga ko hari uwagarutse mu rwanda Yego.
n'ubu aracyahari abavandimwe arabafite kuri papa na mama wo yavaga inda imwe n'umuhungu witwaga bakinahe sipiriyani ariko kuri mama yavaga inda imwe nanjye mukarugwiza bertilde na nsengimana benoit na gahutu jean batiste na mukamurenzi bonifrida abo nibo bavandimwe be
nta bana we yari afite
we yari afite abana babiri umuhungu n'umukobwa umuhungu bamwitaga murigande kavamahanga umukobwa bamwitaga ayida
iyo yazaga kubasura kwa papa wanyu rukebesha ah, ni hehe mwari mutuye hamwibutse naho
twari dutuye aho bitaga ku munini mu cyahoze ari komine mushubati ubwo muheruka kubonana ni iki kintu birumvikana wari ukiri mutoya ariko waramwegereye muraganira wamubajije aho agiye ni iki wibuka yakubwiye ajya kugenda ikintu nibuka yambwiye ajya kugenda kubera ko ari njye mwana mutoya mu rugo wari bucura kuri mama yaranyihanganishije cyane arambwira ati muvandimwe humura ukomere kandi ndagukunda nzagaruka kubasura ndebe uko mumerewe nibyo aheruka kumbwira
kuva muri mirongo irindwi na karindwi aje mu rwanda ariko akagusezeranya yuko azagaruka muri mirongo inani ntiyagaruka ubwo hashize imyaka mirongo ine n'itanu Ah, yego
ugereranije niba wibuka ubundi mukuru wawe yari afite imyaka ingahe Ah, ntabwo Ugereranya.
napfa kuyimenya neza kereka iyo mba nabashije ku kuba na nabaza nka- nk'abandi
igereranya gereranya ni ukugira ngo nanjye ngire icyiyumviro cy'imyaka ashobora kuba afite amagingo aya ureba imyaka wari ufite nubwo bwose mu- mu- muvimwe kuri mama ariko atari- mutari rimwe kwa papa wawe ariko waramubonye uko yanganaga nawe ugereranya uri mukuru wabonaga afite imyaka ingahe
icyo gihe yari afite nk'imyaka nka mirongo nka mirongo ine n'itanu
mirongo ine n'itanu ubwo twongereho ubu rero eh, ubu rero yakabaye ari umukecuru yakabaye arakuze ari umukecuru ukuze
ubu arakuze tukaba tumushaka nitutanamubona tuzabona abamukomokaho ariko ndasaba cyane kugira ngo eh, tuzamubone serafina mu kamurangwa twamubona ikasese niba kuko ariho ari eh, twamubona se aho ngaho kampala aho yari atuye mbere ni ugushakisha Nyamwonga.
nyamwonga ubwo turi no gushakisha eh, twifashishije n'abumva cyane ijwi ry'amerika badufasha kugira ngo batugerere aho tutagera kandi byihute Eh, yego
niba uyu mukuru wawe serafina mukamurangwa akumva um, umwibukije ukuntu yakwihanangirije eh, akwereka urukundo akubwira ati nzanagaruka ariko se ubu niba akumva niba n'umukomokaho akumva niki ushaka kumubwira muri uyu munota umwe nkunda guha abaje muri kino kiganiro ya murakoze icyo nakwifuza kumubwira aba yakiriho mbere na mbere nabanza kumuhoberana urukundo rwa kivandimwe n'urukumbuzi rwinshi ubundi nkamusaba ko aba yanyumva yazakora ibishoboka byose akaba yatumenyesha niba akiriho ndetse bikaba akarusho abaye yakora ibishoboka akagaruka mu rwanda akaba yansura kuko ubu nsigaye ndi jyenyine abavandimwe banjye bose barapfuye mubonye byanshimisha kurushaho komera bertilida mukarugwiza ndagukomeza kandi nkwihanganisha eh, nizera yuko umuvandimwe wawe uzamubona n'umuryango we Yego.
ndahamya ko imyaka ishize umuryango wiyongereye bakazamenya ko bafite undi muryango mu rwanda Ah, nongere ngushimire kuba wifashishije ikiganiro agasaro kaburaga kandi nkwifurije amahoro y'imana
murakoze cyane imana ibaha umugisha
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane abana babiri b'abahungu umwe murengezi wilson yari afite imyaka icyenda undi gasirabo william yari afite imyaka itandatu bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya ntongwe bahunga imirwano n'ubwicanyi bageze hagati ya ruhango na kabgayi umuto yananiwe kugenda umukuru akurikira abandi kugera i kabgayi abo bana bombi nibo bonyine barokotse iwabo ariko umukuru we murengezi wilson utuye mu karere ka huye akagari ka kiruhura umurenge wa rusatira umudugudu wa rubona arashakisha murumuna we ni inkuru ndende ikizanye mu kiganiro uh, ni ukugira ngo mumfashe maze iminsi numva ikiganiro cyanyu mufasha abantu babuze ababo kuba baba bababona eh, aho bishoboka none uragira ngo tugufashe kubona nde Uh, kubona murumuna wanjye witwa gashirabo yitwaga gashirabo william uh, akaba ari mwene gashirabo innocent ariwe papa wacu tukaba twaratandukanye muri jenoside Eh, igihe twese nyine twari turimo duhunga oh, twatandukaniye mu ruha- turenze mu ruhango mu mujyi ariko ubwo tukaba twabaga twari twihishaga ahantu ku musozi noneho mu gitondo tumanutse umuturage twari duturanye aratubwira ati bashiki banyu baje kugira gute yaje kubashaka ariko bamugaruriye mu ruhango banga ko amanuka kuko iyo bari kumwica nawe Eh, ubwo noneho eh, undi mushiki wacu kuko icyo gihe baravugaga ngo ntabwo bicaga abahungu gusa batari batangira kwica abakobwa ubwo we yarabyumvise ahita akora iki leta amusanga noneho umuturage nyine tuhageze aratubwira ati baraje yaraje ariko kayitesi yagiye ati namwe mugire gute mukurikire wenda muzagira gute murahura nabo murabasanga mu ruhango mu mujyi ubwo twabafashe inzira turagenda tuvuka ahantu bita intongwe ari mu karere ka bahoze n'ubundi ari- akarere kahoze kitwa ntongwe ubu ngubu kitwa nyine ruhango wilson mwavuye intongwe n'amaguru muza mu ruhango yego twajibuje n'amaguru icyo gihe muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka ingahe gasirabo yari afite imyaka ingahe nari mfite imyaka nk'icyenda Mhm.
we yari afite nk'itandatu
hanyuma uramufata uramubwira uti reka tugende turebe ko twahura na mushiki wacu kayitesi Wa- mwari muzi aho mumusanze mu ruhango Ah, bo urumva kayitesi yari asanzwe undi bita jacqueline na jacqueline nawe yabaga i kigali Mhm.
noneho kayitesi nyine abyumvise ko yaje ari mu ruhango yahise agira gute yahise agenda ntiyaza no kutubwira ahantu twari twihishe kuko rimwe na rimwe niwe wagiraga gute yabonye ibyo kurya niwe wabituzaniraga ahantu twihishaga Mm.
hakurya y'iwacu Mhm.
noneho ubwo we yumvise ko yaje ari mu ruhango ahita agira gute ahita akomeza aramusanga Mm.
ariko noneho tuje mu gitondo butaraca umukecuru twari duturanye nawe atubwiye ati ati nyine ati mushiki wanjye araje ariko na kayitesi yageze gute yagiye Mm.
uko natwe duhita dufata inzira eh, tugira ngo tujye turabasanga nyine mu ruhango mu mujyi Mhm.
ageze mu ruhango mu mujyi bwenda gucya nyine ari nko mu masaha ari nko mu masaha yine za mu gitondo Mm.
noneho tuhageze baratubaza turabaza nyine batubwira bati ngo bagiye batwereka nyine ubu turabaza se banyuze dufata umuhanda wa kaburimbo turagenda burinda butwiriraho noneho butwiriyeho tugera ahantu hari hari bariyeri avamo nyine umugabo umwe wari uri kuri bariyeri aragenda araducumbikira icyo gihe twaraye no mu kiraro cy'inka niba yaturajije ubu noneho ubwo mu gitondo tubyutse william gukandagira biranga kubera kugenda cyane atara- atarigeze agendaho nyine amaguru yarabyimbye Mm.
noneho abo baturage baho bagira gutyo twaraye bashyushya amazi barampereza ngo ni mukandi ariko urumva nyine nk'abantu bakuru bakagombye kuba aribo bari kubinkorera ariko nyine urumva nyine ni sitaragori y'ubuzima ubwo nyine ndamukana kuko mbishoboye noneho duhita dusohoka nyine muri urwo rugo kuko urwo rugo rwari rwegereye kaburimbo aho tugeze kuri kaburimbo gukandagira no muri sitire biranga ndamubwira noneho wicara aho ngaho ngiye kugenda nzane bakahita isina jacqueline tugire gute dukomezanye ngo nanjye naragiye numvaga ko ndi bubabone imbere nanjye buri ndabunyereraho icyo gihe ugenda mu muhanda wagendaga mu muhanda wenyine cyangwa se harimo n'abandi bantu bagendaga mu muhanda
hari harimo abandi bantu njyewe nagendaga inyuma y'abantu nakurikiraga abantu nk'abagenda inyuma wagendaga umeze nk'umwana ukurikiye abandi uvuga uti yenda muri bano bantu benshi nabonamo mushiki wanjye none se uwo muhanda mwariho wari umuhanda ugana hepfo ugana amajyepfo cyangwa ugana amajyaruguru wari umuhanda ujya za kigali none murumuna wawe ugereranije wamusize nka hehe wamusize hehe ya kabgayi ugereranyije aho wamusize urumva waramusize
namusize hagati ya ruhango na kabgayi hanyuma wowe urakomeza komeza umbwire bikugendekera gute kayitesi waramubonye cyangwa ntiwamubonye ubwo nyine naragiye nanone bunyiriraho n'inzara n'inyota byose kuko nyine nagendaga inyuma y'abantu noneho turagenda gutwiriraho nyine abantu baragenda baryama kuko urumva nyine nagendaga inyuma y'abantu abantu baragenda bacumbika hari hakurya ya kabgayi nanjye nyine ndabakurikira noneho tugeze mu nzu umuntu wari ugiye kubacumbikira arabaza dushyire ngo uyu mwana ngo ni uwanyu baranyihakana baravuga ngo uyu mwana ngo ntabwo tumuzi ariko nyine turara aho ngaho twicaye noneho mu gitondo bukeye turongera turamanuka dufata umuhanda ahangiye ngeze i kabgayi hari i kabgayi nyine imbere ya peti seminari serewe ubwo nyine inzara yarangije kugenda nanjye biba biranze munsi y'umuhanda munsi y'umuhanda abana nyine babagamo hari i kabgayi mo imbere kuko urumva hari harimo imiryango myinshi haraza havamo umwe wari umusore arambwira ati rero ati hano ati hano uze hari umupadiri winjiza abantu hano naza kuza ndakubwira ugire gute uhaguruke ugende hariya iruhande rw'umuryango ubwo ubwo nyine umupadiri yaje kuza ndahaguruka ngenda iruhande rw'umuryango ndarambaza ati ese urashaka ko ngufasha iki ndashaka ko nanjye nyinjizamo hano noneho arambaza ngo ariko se shanga ubwongo ntabwo uri akanyenzi nawe ubwawe wapi ntabwo ndi akanyenzi ngo yaba ngo ubu ngubu ngo inyenzi ngo zirimo zirakoresha ngo abana bangana nkawe ngo ariko ngo ngwino ngo nkugire gute ngo ngwino nkwinjize yaranyigije ajya mu nzu yari ari kumwe n'imiryango ye yicaza nyine hanze y'umuryango ku isima anzanira ibiryo hari harimo za pate buranshi ko ntari mbizi ibyo bya kawunga kugira ngo ni umuceri hariho n'ifi hariho n'ikirayi ubwo noneho ndavuga ati reka njye umuceri noneho nkatseho mbona si umuceri ngeze mu kanwa kubera no kumara igihe nkarya yaniga mpita niryama aho ngaho ku isima ndasinzira bya biryo biteretse aho ngaho
inkuru ndende ya murengezi ushaka murumuna we gasirabo william tuzayikomeza ubutaha gasirabo william yaba yararokotse yarokokeye he yarokowe nande ari hehe
agasaro kaburaga
hashize imyaka igera kuri mirongo itanu hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'itatu umwana umumetisi w'umukobwa yavuye i burundi ajyanywe mu bubirigi nyina abwiwe ko uwo mwana agiye kwiga yamwatswe n'umugabo witwaga bogar yari afite imyaka cumi n'umwe papa we akaba yaritwaga derari yategekaga uruganda rutunganya isukari muri kongo ahitwa kiriba sikarafu uwo mwana arashakishwa na nyina wabo ka kigagamariya rehema atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa rwezamenyo akagari ka rwezamenyo ya mbere umudugudu w'abatarushwa ndashakisha umwana wa mukuru wanjye w'umumetisi niwe nshakisha kugira ngo amenye ko tukiriho yagiye kera muri mirongo irindwi na gatatu yagiye muri mirongo irindwi na gatatu ni umumetisi banza umbwira izina rye yitwa nde yitwa Brigitte bogari Brigitte bogari yagiye hehe avuye he yavuye i burundi yaturutse i burundi ibyangombwa bye yabifatiye i burundi kuri imigirasiyo y'i burundi mama we naramuherekeje ambwira yuko umwana we abazungu bamutwaye kujya kwiga azagaruka arangije amashuri mama we muva indimwe tuva indimwe yitwaga nde anyesi mukandori abo bazungu baje kumwijyanira ni bazungu bwoko ki ni umugabo umusaza w'igikwerere yari atarasaza cyane niwe wamumwatse avuga ko bagiye kumushakira amashuri narangiza amashuri azagaruka i burundi uwo mwana yari afite imyaka ingahe yari afite cumi n'umwe mumuvana mu ishuri aho yigaga i bujumbura mumwohereza kujya kwiga i burayi
nyina niwe wamwohereje kuko se se yari yaragiye kera yari umukuru wa sikarafe muri kongo ibuvira ikiriba ise aragenda amusigiranye na wenyine arigendera
arigendera waje kumenya ute ko yitwa bogari yigeze kunyandikira urwandiko Brigitte yego ndi i burundi muri mirongo icyenda Mhm.
na kabiri yego anyandikira urwandiko umugabo wanjye yakoraga muri pinidi bujumbura Mhm.
noneho urwandiko ruje arandamutsa anyaka n'ifoto yanjye ngira ngo n'ubu a- abonetse yaba akiyifite avuga ko dusa ndamubaza ntese uzaza ryari ndarangije amashuri ati hari igihugu ngiye kujyamo Mhm.
ati ninkivamo nzahita nza kubasura Mhm.
kuva ubwo ni- bi- biriya by'i burundi intambara birateye tura- turitahira Mhm.
Eh, tumaze gutaha rwa rwandiko nta gakuru ke no- twongeye kumenya ngusubize inyuma gato igihe Brigitte aviriye i Burundi uramuherekeje na mukuru wawe mugeze ku kibuga n- uwo mugabo bogare tumwite bogare kugeza ubu waje kumutwara yaje wenyine yaje wenyine ku kibuga ntabwo namuherekeje haherekejeyo musaza wacu mukuru nawe yitabye imana niwe wamuherekeje n'uwo mugabo na nyina uwo musaza wanjye amuha n'igitabo ki- cyanditseho ikirundi n'igifaransa ngo kugira ngo atazibagirwa ikirundi tukabura icyo tuvugana Yego.
Eh, none se eh, uwo uyu bogari mwaje kumenya na mute yinjiye mu muryango wanyu ate eh, yahuriye he na mukuru wawe
simbizi kuko nari umwana Mm.
hari umuntu wamutelefonnye aravuga ati bariho baratwara abametisi kujya kwiga kugira ngo abana bacu bazige baze ba- bararangije amashuri uwo muntu rero niwe ntibuka kuko nari umwana noneho reka ngerageze kukwibutsa twibukiranye waba warigeze wumva bavuga ko hari nk'urupapuro urwo ari rwo rwose uwo mugabo yabasinyiye avuga ati nige ujyanye uyu mwana ndabisinye hari akantu basigaranye wigeze wumva hari ab- hari icyo bavuga oya kuri imigirasiyo niko naramuherekeje niwe yamusinyiye madamu ubundi impapuro zitwara abana ntabwo zisinyirwa kuri imigirasiyo ni impapuro zisinyirwa mu mu butabera mu rukiko rwa mbere rw'ibanze umubyeyi kanaka agatanga uburenganzira akabishyiraho umukono agaha undi mubyeyi uburenganzira bwo kumurerera umwana uwo mwana yari atarageza ku myaka y'ubukure ni ukuvuga ko mukuru wawe ari we wamutanze eh, yagombaga kubikorera mu mategeko niba atari gukora mu mategeko byakozwe mu buryo butemewe eh, kuri migirasiyo ho bareba pasiporo bakareba niba yemewe nta- ntabwo bashinzwe kureba niba umwana afite uburenganzira bwo kubana n'uyu nguyu cyane cyane ko bababwiraga ko azagaruka ntabwo bababwiye yuko atazagaruka ntibababwiye n'icyo bamujyaniye ni- nicyo nshaka gusobanukirwa neza nabonye gusa bajya kum- kumushakira ibipapuro we n'uwo muzungu nanjye nari mpari ikintu kimbabaje ni uko mukuru wanjye yaje kwitaba imana kumera none uragira uti kuva muri mirongo cyenda yatwandikira yambwiye gusa ko ari ahandi agiye kujya hanyuma akaza kunsura kuva icyo gihe ntabwo mwongeye kuvugana
ntabwo twongeye kuvugana twahise tuza mu rwanda n'ubwo rwandiko ruratakara nyine nzana n'uwo mugabo wanjye aderesi ye niyo yajyaga atwoherereza kuri aderesi ye kuri pinide i bujumbura
iyo yabandikiraga yababwiraga ko ari mu kihe gihugu
mu bubirigi mu bubirigi gerageza kwibuka nta mujyi wibuka ashobora kuba yandikagaho yandikaga ko abi buruseli yandikaga ko amuhe mujyi nta hasi kuri aderesi nta mujyi wabonagaho
oya ntabyo nibuka ntabwo ubyibuka
ntabwo mbyibuka
muri iyo baruwa kohereje yigeze akubwira ko yari amaze gukura yigeze akubwira ko yaba yarashatse
oya yari atarashaka yavugaga ko amaze gukura ariko iyo foto yanjye namwoherereje yaravugaga ati nuko ngewe ndi umumetisi ariko turasa n'ifoto yawe nzajya nyiraza ku mutwe wanjye w'igitanda turasa cyane kandi ni mugufi ati ngewe ikibazo mfite ni uko ndi mugufi
wowe wamwoherereje ifoto yawe we yigeze akoherereza ifoto ye
yarayinyoherereje agapasiporo dutaha niho kataganye ibyo ari byo byose niba uyu mukobwa wawe Brigitte bogare akiriho ashobora kuba atari mu biryo atari mu bufaransa ari mu kindi gihugu yarimutse akajya muri amerika cyangwa se hariho ahandi aho ariho hose ugifite n'imana kubera ko dufatanya n'ishyirahamwe ry'abametisi metisi du monde rikorera mu bubirigi abo nabo tuzabifashisha kugira ngo tugufashe kurushaho kumenya amakuru y'uyu mukobwa wanyu wawe Brigitte bogari nkwihanganishe kuri nyina utakiriho na musaza we wamuherekeje nawe utakiriho ntabwo mwamuhaye igitabo kugira ngo azakomeze yige ikinyarwanda wasanga yara ikirundi n'ikinyarwanda wasanga urwo rurimi gakondo aruzi akazashimishwa no kumva ko nawe umushaka mbikorera abantu bose fata uyu munota usigaye uyu mukobwa wawe niba kumva muri kano kanya kuva wabona ifoto ye kugeza ubu nta makuru ye uzi hashize imyaka mirongo itatu n'ibiri nicyo ushaka kumubwira mbere uko turangiza
ndashaka kumubwira rwose nakwishima cyane mubonye ba nyina wabo turacyariho barumuna be baracyariho n'abasaza be baracyariho hari abo yasize baranavutse rwose tumubonye twakwishima cyane mbega twakora nk'umunsi mukuru rwose ukuntu tumukunda kandi turamukunda cyane cyane ku buryo tudasinzira yewe kuva nagera mu rwanda mura mfite ibitekerezo by'uko ntazanamubona ariko mubonye nakwishima cyane gumana ibitekerezo byiza by'uko ashobora kuba akiriho ukazamubona ukomeze wizere ngo ushimire kuba wizeye ikiganiro agasaro ukaburaga madamu kakigaga mariya rihema ngaho rero ugira amahoro ukomeze utegereze wizeye
imana ibampera umugisha rwose umugisha utagabanyije uko abandi bashaka abana babo bakababona natwe tuzabona umwana wacu imana iguha imigisha murakoze cyane
ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburagane hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu gatatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana